raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن كبجمتوته dhaggeeffattoota raadiyoo Nuura Alhudaa salaamtaan teenya bakkuma jirtanitti sinaa dhaqqabdu guyyaan har'aa Rabiul Awwal 24 bara 1444 akka lakkoofsee jira takkaahuu Oktoobar 20 bara 2022 akka lakkoofsa miliyaadiyaatti guyyaan guyyaa kamisaati sagantaa guyyaa har'aa keessattis akkuma barame murtii iyyannoo dhaddacha jaalalaa qabannee dhiyaannee jirra turtiin keessan nu wajjin haa
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Daddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله وصحبه الطيبين الأطهار وبعد وبلوة مسلمة لقي فتوة هردفوتة تي في نور الهدى إقتوتة ديبسا إينا تنتيسني bakkuma jirtan cufattu waa hunda dura assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu akkuma aadaa godhannetti iyyannaan duraa iyyannaa warraa riqicha sunnaati iyyannaan tana keeysatti namni gaafataa jiru obboleeytii teenyaa takka mee as dhihaadhaa gurra qalbitti qaawuun yaa shamarran warra amman dura bultiin jaariin as dhihaadhaa dhageeffadhaa akka jettuu obboleettiin teenyitun gaafaan biyyarraa bahu hujiidhaaf jecha umriin tiyya ama diidamii sadi namni kanarratti naqaaseen ergi alatti warra keenya eegaan isaan biraa deeme bakka hujii sanit yoon xiqqaadhe amata jahan ture hangaan ammoo hojjedhu kana keeysatti wanni niin takkaa lama je'ee rakkoo hujii tanarratti nama mudattu isinii himu waa hangan qabdu garuu gabaabseetuma annagayaanin biyyatti deebi'e gaafaan biyyatti deebi'u duuba riskii waan rabbiin naa kenne riskii bareedduuniin biyyatti gale garuu wanni dhangaafa san keessa qabu odoo niifin kara hujiitti illee garagalee hujii takkara na oolcha garuu waa warri keenya kun warra gartee godda'amaa ta'eef jecha isaanumaa fi obboleeyyan kiyya gartee gargaarutti inumaa san bira kutee eessummaan kiyyaa fi karaa adeeraniittis haa ta'u rakkina natti himachuudhaan isinitti isaanitti jabaachuu garaan kiyyana dadhabee waaniin qabu dhadhawadhee harka duwwaafe warri keenya kuni warra godda'ama duraanis namni isaan gargaaraa ture ana ammallee namni isaan gargaaru ana malee hin jiru tanaaf jecha bakka duraan dhayxeen waa carraayxe sanii deebii jedhanii halkanii guyyaana dubbachaa jiran ammoo ani fiinxeen tiyya guddoon silaa bultii ijaarrachuudha. Gurbaan tokkollee ni jira olluma keenya kana kagartee halkanii guyyaa na dura dhaabbatu siin fuudhanaan jee. Ammoo gurbaan kunillee nama dalagaa qabu miti. Nama obboleeyyansaa warri ala jiru isa gargaaru akkanuma innillee namuma yeroo cufaahu lulluuqqatumaan yeroo isaa gubu. Garuu rakkoon ammana harkaa qabdu waani umriin tiyyaas deemtee jirtuuf jecha ani bultii jaarrachuus niin fedha. Ammoo hoggaan karaa warra keenya achi garagalee laaluu rakkoo isaanii sana isaan bira taa'ee akkanatti eeguun na cinqiti. Duuba tanaaf jechaan sila ani heerumaan fedha yoo niifiin gartee bultii tiyya goree warri keenya kun ni godda'ama sa isaan deemeetiin isaan tana rakkoo irraa baasamu bultii tiyya haa jaarradhuutu karaan goruu na wallaalchiisee waaniin irraa filadhuus wallaale gurbaanin silaa na gaafatu kunilleen nama waan takka gartee waan irratti hirkatu qabu miti tanaaf jechaan akkanaa mul'atutti karaa alaa sanitti hojiidhaaf deebi'uu filadhe garuu yoon dogongorallee ka hojjedhu ta'e wallaal kan kootiin mee afi karaa nuural hudaatiin gaafadheetuma yoonii fi warri keenya na cinqallee kunoo dhaggeeffadha gaafii gaafadheetiin deebisaa kana arkadhe yooniin hayyama keeysan jala deeme rabbi kiyyaa wal dhabna ani intala dhalaatii na dhage'a je'eetiin isaan dhageeysisuu fedhaa jette obboleettiin teenya tun yaa obboleettii teenya intala islaamaa ta duraa wanni siin jennu waa hunda dura mee karaa rabbii keetiittichi deebi'i rabbii kee kasi gartee si tiisee negayaan bakka dheyxurra odoo gartee hamtuu dalaydee dhiirti sittiin taphatin rabbiin sanirraa is negeessi godhee odoo rakkoon biraa sin miidhin kara biyyaatti deebi'uu keetiif rabbii galatoonfadhu talammee isaadhaa hayyama haadhaa abbaa keetii gootee waan rabbiin irraa si dhorke ati intala dhalaa taatee intalti dhalaadhaaf fooni. Foon bakka jabduu yoo kaayan malee lafa kaayan bashoollee ni nyaatti. Tana waan ta'eef ala deemuu kee kana itti yaaduurraa mee tanuma duraa sanuu rabbii kee araarama kadhadhu daangaa rabbii cabsite bara haadhaa abbaa jedhanii daangaa rabbii cabsuun rabbiin qur'aana keessatti akka jiru وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا جابر إرقما ساتين إيه ربي سبحانه وتعالى haadha abbaan waan rabbiin jibbu keeysatti nama dirqan dirqama waan san godhuun sirra hin turre haadha abbaa nyaachisuu obaasuu wallaanuu waan dandeeysuun bira dhaabbatuu tajaajilu yoo daangaa rabbii cabsuu irratti si dirqan akkana jette hayyama isaaniin godhin sin jedhan qura'aanni akkuma san ja'a nabiin nabiin keenya illeen alayhi salaatu wassalaam laa xaacata limakluuqiin fi macsiyati illaah ilmi namaa tokko dhiiraa dhalattis namnummaan rabbi sodaatu ka guyyaa qiyaamaatti amanu ka boruur fuula rabbiitiin dhaabbadhatti beeku amanu tokko rabbii isaa aarsee haadhaa fi abbaan gammachiisu. Tanaaf ilma namaa gammachiisanii rabbiin dallansiisan. Tokkoffatti wanni ati mee beeku qabdu obboleettii teenya gaafa biyyarraa baatu ati umriin tee amma digdamii sadii mee ifi dhaggeeffadhu. biyya alaa hanga teeyse amajja rabbumaatu nurra beeka duuba ati amajjaa jettee je jahadeemiitii digdamii sadii irra kaayi ama digdamii sagal soddomhuma jimee arra intalti dhalaa takka ama soddomitti mana sii keessa jiraattee gurbaa fuusiftee intala kennu qabdi intalti dhalaa takka ama digdamitti yoo heerumte amma digdamii shanitti illee maa heerumtu yoo diqqaate ilmoo lamaa yoo diqqaatte ilmoo lama ni qabdi jechuudha. Lammiisaa mee fi yaadadhu gabrittii rabbi horii waan carraayixee walit qabdee rabbiin alaa dhufteen san horii waan hin qabu cufaawuu warra keenyaa fi aaliitiyyaafiin hiree fixee harka duwwatte hafayyette himuun kee ifan rabsu haadhaa fi abbaa haddamuun barbaachisaa garuu ati intala dhalaati ifirraanfachuun siran turre gaafa maallaqa san rabbiin sii kenne haaree saniin yeroo oowwaa saniin haadha abbaa kee gargaartee odoo waan qabdu fuula isaanii duratti as qabdu hin lakkoohin akkaawuntii banattee fuula kee duraa fageessitee ilaalcha dheeraadhaan nama akka keetii tokko hawaan hanga ati qabdu qabu ilma dardaraa tokko namallee itti ergitu ifiifillee gaafattu eebbiin islaamummaa keessatti nama tokko hagartee dalagaa amma eegaluun akkam laalta si heerumeetiin wajjin dalaganna takkaa'uu nama tokko nama ergitee mii nama akkanaa sanna duubatti isiin nu ergin jiina naa odeeffadhaati nama kanaa wajjin hangaan qabu wajjin dalagannee bultii ijaarranna jettee alaa ifgalchuudhaatu sira ture. Warri ati kalee haadha abbaa keetirraa eegalii adeerranii eeysumanii maal jettu kun cuftinu akka uummanni keenya ijuu ooliyaa fitti harkan barsiisan jedhan duuba. Arraa ati waan ganama uummata kana cufa harka barsiifteef arrallee nuu deebi'ii bakka sanitti jecha jiran malee intala teenya tana umriin itti kutte umrii sii tanarraa rabbiin nu gaafata jedhanii namni si yaadaa jiru hin jiru. Sadeessa sadi qolle if hin qaanfattu umrii tee tana bar yeroon intalti dhalaa takka mana keessatti raahaa godhuu qabdu ama soddomiirraa hanga afurtam afurtamii shaniiti. Yoo waan biraa dhabde. maaliif intalti dhalaa takka amata soddomii torba soddomii saddeetitti ta xurii laguu dhabduu jira ati gaafaa umriin ta'e amata afurtam afurtamii shan dabarte mee dhalaa biyya keessaa odeeffadhu warra xurii laguurraa dhaabbatte laali duuba duuba tanaaf jecha lubbuu keetiif rahmata godhi rabbiin kasi uumeef nyaattee dhuydee diddibattee deemiinsaa miti akka haadhaa fi abbaan keessa dhalan kanatti atis waafirraa hambisuufi. Wanni takka illee ta'ati gartee dukkaanaan manaan dachiidhaan waan feete qabaattuuf yoo addunyaa irraa deemte nama biraa si dhalaa beeki. Ammoo yoo nuuf ilmoo dhiifte dhala haa ta'u dhiira haa ta'u faayidaa guddoo. Kheyrii si hojjetan. Rabbi si kadhatan. Maqaa laal ati isaan kun shanyiteeti. Tanaafuu kana jee ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث نمنوغو الدنيا راديمي واسدي قفا يؤفدو بديسه أكنا من دوئني تجيبر سن كيسا أو ولد صالح يدعو لجي نما قرتي المو نما قرتي الموتك دين برسيفتي تإبادا قوتو ديسي براديمي أكوان دوئنيتي وهما أتفاجأ فتجج المنتسن دوبا أفريسا akkamitti duraanuu ala baatee dogongora kee macsiyaa tahuu odoo beektu akka waan qotaa gootuutti dilii lammeessatti maaliif deebi'uu yaalii goota. Ilmoo namaatiif bu'aa nama biraatiif jechamaa jiruu teetii taphatta. Be'if keessa deebi. Shaneessa. Intala aqli qabdu ta'e lubbuu keetiif raaxmata godhi. Uummanni gartee ati haadhaa abbaa kiyyaa fi adeerranii eeysumni gargaartu isaaniin gargaara jiruu isaanii arguu hin danda'u isaanii godda'ama jettu kun odoonii fi isaan kun alaal ati duute uummanni kun si wajjin awwaalamaa qabritti. Inumaa ati duutu ati duutu nyaatan hin dhugan akkasii yaaduun kee dogongora guddaa. Nasihaan ammoo nuti gartee dhuguma saniin si yaannu waan ala bahirraa muradhu. wanni ati itti yaaduu qabdu akkamittiin heerumee ilmoo takka ilmoo ofirraa hambisee mana kiyya keessa gattaa'e coraa kiyya kaniin hujii mana arabaatti gubee kana akkamittiin deeffadha. Tana waan ta'eef jecha karaa dandeemuun dhiirtiinuma jirti. Warri gartee dhalaa maallaqa qabdu malee fuudhuun feenes ni jira. Garuu yoo ati intala ibaadaa qabdu ta haala bareedduu taate haalli keetii fi ibaadaan teetilleen si ol fuuti Kanaaf jecha nu inni sii dhaabnu gurbaa gartee halkanii guyyaa isii dura dhaabbatu kan kan oduu oduu namaatiin ni deema deddeemeetuma jimaa qama haa taa'u kana namtichi jimaa qame hin kafarre kas ijaaraa dhugulleen hin kafarre takkittii tana beeki namtichi kun sababaa keetiin karaa diriiraa qabachuun mala sababaa keetiin hujii horuun mala irra hedduun nama addunyaa horuu nama dhabarra walit dhufee takkittii tana beeki namni addunyaa tanarra gammachuu wajjin qabu nama dhabarratti addunyaa waliin hore. mee nama kana wajjin gattaa'ee haasawi jimaa fi timbooraan haasawin mee akkamin nafuu ta'ee san na galfattaa maal na nyaachiftaa maaliin na galfattaa ani waa takka hin qabu harka duwwaadhaan biyya namaarra dhufe waan hin dhufeen illee warra keenya gargaare fixadhe ani siin heeruma mee wanni irratti na fuutu maaltu si booda jira ji namni kun namarraa dhalate innummaan miskiinaa kun yoo fuudha ka'e namni kun adeera qaba haboo qaba adaada qaba namni isa gargaara ooyiruu abbaasaallee qabaachuun mala lafa abbaasaa qabaachuun mala mee gurbaa kanaa namni isa gargaaruu sin dhabamu rabbi boodaanii achi garagalii isaa wajjin dhuguma sanii wajjin gatta'e haasawi rabbiin nama kanarraa si milkeessuun ni mala garuu wanni irraa filachuu qabdu akkamma ati deemee jimaa qaamaa jettu kanaa wajjiin namtichi kuni ibaadaa qabaa rabbiif sujuuda tanaafu rabbiin gabrootan saatiif warra dhabaa walit dhufu if qabee jira وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله وربلتي دبا ولد فوقنا دبان غرتي هركتنا ربي رتي ركدا ammoo namtichi dura si fuudhu kun jiruu saa keessatti waan maarii sii godhu qabaachuu waan mana sii kireessu qabaachuu hanguma baatii lamaa sadii illee maan taane man istaxaaca minkumul ba'a jenabiin keenya alayhi salaatu wassalaam nama miliyoona qabu nama baankii qabu nama akaawuntii qabu nama hin jenne man istaxaaca namni dandeetii qabu je tanaaf gurbaa kana wajjin gattaa'ii wahuma abdate qabaa fuula kee dura dhaabbata takkaahuu maallaqa qabdi jee siyaaduun mala teetis dhugaatti himiiti gurbaa kanaa wajjiin haasawii yoonii fi karaa isaatiin fallin jirre obboliitii teenya gabrittii rabbi nama tokko kasiiteen aboosiin fuudha jechuun qaanii miti akkuma san yoo ififillee qaanfatte namatti ergitee gurbaa kan heerumuun fedhameen ana bira dubbadhaa jiin akkitti namni wal heerumsiisu wal fuusiisuuf karaa hedduudha. Atilleen ba'a guddoo irra hin kaayin maarii sirraa xiqqeessi. Ammallee hoteelaa fi bakka gurguddoo aruuzaaf naakireessi baalii fi jinni isin jiin akka haala jiruu rakkoo uummanni keenya jiru ekonomii ammaa ni beektaa haala sanitti bultii ta'e jaarradhu rabbiin kee rahmata sii godha. waan duraan balleessitellee dhiifama sii godha nulleen gama keenyaa rabbii keenyaa siif kadhanna rabbiin gartee ilma halaal tokko kasin abdanne ka rabbi abdatu kasirratti hin irkanne ka ifitti irkatu rabbi boodaan rabbiin si haa hiruu wusin jennaa gabrittii rabbii meegaa ammaan tana karaa dhaddachaa jaalalaa deebina iyyannaan teenyuti iyyannaan ammaa ta dhiiraati dhageeffadhaa obboleeyyan warri bultii jaartanii qabdan obboleessi keenya kun akkiju amma torba duraan intala takka fuudhee je intaltitti ani fuudhe tuni ni qalloodha namni akkasii qallaan jiru qalliin irraa miizaanni sii kiiloo shantamii lama ammoo akkasumaa wajjiin fayyaa guutuu qabdi bareedinni si waan ajaa'ibaati haala bareedaa qabdi intalti tun duuba haaluma kanaan maasha Allaahi ilmaan sadii lafanaa keeyse arra intalti kiiloo shantamii lamaa suni isii sadii dheyte isii duraanii sangarte shantama lamaa bakka sadii jechuusaatii beekadhaa dubbii tallaa duraan shantamii lamaa mire san sadii dheyte jechuusaati maal kana ka fide halkanii guyyaa keessatti miizaanni si'ii dabalaa deema. Arra duuba bakki isin jirtu kiiloo dhibbaa fi ja'a. Sababaa gabbina kanaatiif jecha anilleen qalbiin tiyya na balfitee isii wajjin ciisuu jibbaatiin jira. Isilleen akka duratti qallinaa sanii miti fedhinnaa hedduun qabdu. Ammoo gama hiyyaa wanni takka taniin isinirraa himadhu hin jirtu. Gabbina wasanaa bahee malee. Duuba tanaaf jecha intala tanaa namni cufti isiirraa gammachuu qaba islaamaa fi kaafira jidduu ollaan cufti isiirraa jaalala qaba duuba ammoo ani wanni na yaachise gabbina siiha guyyaarraa guyyatti ida'amaa deemu hoggaan hospitaal dhayne cufaahu kiiloo hanganaa si dabalame huma jedhaniin duuba tanaa jecha waan hin godhuu wallaalee gabba akkaan itti qallisus wallaalee irraayis agabaatiin jira karaa hirribaatiini maal naa yaaddanii jaa. yaa obboleessa keenya ta duraa akkas hin jennu rabbuma tokkicha kee galatoonfadhu hafuudhuma kanattu si kaasee intaluma qalloo tana itti si maraachee qallina kanaa wajjin jaalattee kan intalti tunis si kanan didin ati qallina si dubbattaa ammoo kee dubbanne beekoo dhogu takkallee. akkasii wajjin intala muslimaa tana rabbiin kee sii kenne isii irraa ilmoo sii kenne intala haala bareedaa fi laalcha bareedaa qabduun si badhaasuun waan ilmi namaa addunyaa irratti itti gammadu irraa ammoo bareedina kana keessatti haala sii dubbattee bareedina dubbattee ollaaleen akka isii irraa gammachuu qaban dubbatte. hammam takka intalti tun ibaadaa jabeessitii irraa uummata akka hin dubbanne. Lammeessa obboleessa keenya intalti tuni hedduu si jaalatti. Insha Allah ati illee numa jaalatta. Jaalala isin wal jaalattanirraa haala bareedaa isin qabduuf jecha ollaalleen isin jaalata. Nama wal jaalatu namnillee waliin jaalata. Takkittii tana beeku. Sadeessa obboleessa keenya intalti qalloon goggoyduun ati jettu tan arraan tana gabbitteeti isii sadii taatee jettuun tuni aadaa ummata keenyaa biratti ati faarfamaa barra. Namni tokko intala goggoyduu fuudhee yoo gabbise gurbaan faarfame laal akkatti gabbise laal akkatti mee mallaan sii waan fakkaatu mee qaamni sii waan fakkaatu huccuun sii waan fakkaatu yoo intalti fuute takka karaa cufatti godda'ama qabaatte kopheen sii akka hin qabdu huccuun isiin firraa qabdu akka hin qabdu nadaafaan qabdu rakkina qaamaa irrinni waan biraati intalti kasii jaarsa arrabsite kun namtichi kanuma akkamii intala harka qabee fi kophaa nyaata moo nyaannisaa ka kophuuti isiin ka kophuuti. maaliifi kana gabbatee isi huqqise siin jedhan arra alhamdulillah atillee irra gabbatte intalti tun gabbina kana hin qabdu eegasii dhufte gabbatte kun immoo wanni ati beekuu qabdu rabbumaa beekaa wallee isiin duratti dhalaa fuuteen beektuna fakkaatta intalti dhalaa takka hogga bultii jaartee fi bultii dura tokkoo miti ilmaan dhaluun kun cufte hanguma dhaltuun miizaanni isiidhaa dabalamaa deema. mana si keessa jiraattee gammachuun gammachuudhaan jiraachuun waan isii gabbisurra. Haalatti toltee haala keetii wajji sirraa gammachuu qabaachuun waan isii gabbisurra. Intalti dhalaa takka yoo gurbaa tokko heerumtee gurbaa kana huqqiftees arrabsamti jedhan. Tun ifaan addoodha. garaa sii maleen beektu mee isii waan fakkaattu laalaa jaarsa waan fakkaattu laalaa jedhaniin intalti gartee ifii gabbattee jaarsa huqqifte tan takkaahuu sansakkaan tolchine isa ka waan akka malee uffatee gabbahu jaartii arrabsa maqaan kasii arrabsama gara lachuuttu jaartisiinis gartee mirga sii eeguun isiinis mirga isaanii eeguun wal jiraachisuu wal faarsuu duuba tanaaf jecha obboleessa keenya nasihaan nuti siif yaannu ta duraa iyyannaa ta'e tana keessatti wanni nuti qabxii tokkofotti fudhannee irraa haasoyne ani karaa gartee hirriibaatti isii irraa gammachuun qabuu takkattii tana qofa maaliif ka ta'e gabbinaaf jecha wahumaa takkalleen hin jirtu takkittii tana malee wahummaan takkalleen hin jirtu takkittii hirriibaa tana malee waan biraa keessatti haalaa fi suuraa fi amala siitiif waa hunda keessatti maasha allah faaruun qarxam goote obboleessa keenya dhageeffadhu intalti tuni eega gabbatte rabbiin tokkichi si beeka ani gabbadhee furdadhee natti hin haajamin sin jette takkaa yaamtee si jalaa diddee duuba namni tokko hogga furdate akka gaafa qallinaa hagartee utaaluu miti eega takka ciifti bakka isin jirturraa inatti hoottu jechuulleen hifannaan itti dhufti kar tokkoon furdoo kar tokkoon haadha ilmaaniiti furdina kanaa wajjiin dhukkubnillee nama dabalama ammoo wanni beekuu qabdu gabbinni abadan gabbinni dhala qananii'uu dhorku kun waan namni ilma namaa himatu miti tanaaf jecha ammoo dubbii waan ati dhooyfattee karaa biraatiin faana jijjiirrattee nu dubbachaa jirtu tana dhugaa isii rabbuma tokkichaa beeka ammoo waan nu mul'atu keessatti wallee intala takka kurfeeffattee qabda takka gaafa dura isii fuute qalloo takka tagartee wajjiin kubbaa taphattu barbaaddan fakkaatta duuba yaa obboleessa kiyya intala takka yoo isiin gabbatte yoo isiin fayyaa dhabde yoo intala fayyaa dhabdee fi haalli isii jijjiirame tana tanuma fayyaa qabduu fi ta lubbuun itti duusdas nuun jettu yoo barbaannu taate ilmaan keenyaaf maal yaannime intaltutun haadha ilmaaniiti sii gala walumaa galattuu gabaabinaan mee atummaan gattaa'ii isii dhugaatiin haadha mana keetii kana akka gabbinni irraa bu'u godhi tokkoffaa wallee mana kee keessatti rabbummaan haa beeku isii godda'an jirtu waa cufa mana fidda garuu isii tanaaf gartee dhukkuba kana gabbina irraa buusuuf foon irraa dhiisi dhadhaas irraa dhiisi zeetaas waan gootu keessatti xiqqeessijiin ammoo mataa isiitiif wanni isiin itti jiraattu waan dhadhaa fi zeetan qabne waan akka gartee raafuu takka goommanaa takka mararree takka liit liit ka hulaa duratti mayruu kabaala kan arabni hubbus ja'anii ummanni oromoo adulaal ja'an ummanni keenya wanni kun waan nyaatan ta'utti hin beeku hedduu harreeffattiidhanii baallisa akkanatti akka biddeenaati inni kun adulaal janii adu haruma aduun deemtu waliin deema arabni isa kana wal saama akkuma raafuu ciratan wanni kanaa kun cuftinu waan bakka gartee adda addaa namaaf guutu kafoon irraa si duroomsu kana kee kanaa wajjiin hanga dandeessutti isii tana fuudhiitii yeroo dalagaa irraa galte takka takka if qabi deemin wal cinaa deemi yoo ijoollee qabaattee makiinaa qabaattees fudhuuti alabai yoo kaanis olluma gartee manaa kana keessa mi'atummaan jaartii tiitirraan dhiise harka qabadhu deemin deeminsi kunis isiidhaaf dawa inumaa san cofarra yoo dandeetti rabbi si gargaare saayikila bitiif saayikilaa jira gosammaas gubbaarra dhaabbattee tuma inni deemuuni jira isin ittuma sossooti kanammoo irra teeysee akka gartee nama makiinaa oofuutti ooftuu jira kunilleen hedduu isi gargaara walumaa galattu yoo ammoo fedhinnaan tee iflaaltee dhuguma saniin nama fedhinnaa hammaatu taate jiruun addunyaadhaa yoo si gargaarte akkuma nabiin keenya jee alayhi salaatu wassalaam man istaxaaca minkum ulba'a namni ba'aa dandaye haa fuudhu eega jedhe فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع جي. isii qalbii cabsuu odoon tahin wajjin gattaa'ee marihadhu ani haala kanarraa hin qalbiin tiyyasetti hin gammaddu akkam laalta ji'iiti mee tuqii isiis laali isiis laali ammochi dura if laali ati xiisha keetiis laali humna teesiis laali beekumsa keetiis laali walumaa galattuu warra gartee haala dhufu cufa keessatti walii beekee waliin gammachuudhaan addunyaa tanarratti waliin dabarsu karakkoo fayyadhabaas walii obsee wal wal aannatu rabbiin isin haa godhu hamma gadeebii akkanaatti walitti deebinu wasalaamu alaikum warahmatullah
dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa. Daddacha jaalalaa.
maasha allah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa doktor liwaa'ul islaam rabbiin isinirraa haa jaalatu nullee warra waan dhaga'eerraa fayyadamu nu haa godhu jechaa sagantaa teenya kanarraa asuma irratti goolabna hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagahee rabbii keessa nuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa akiraa argadhaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu
نور الهدى نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة